iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza nshuti mwese tuzindukanye muri aka gatondo ko kuwa gatanu igenekerezo rya cumi n'icyenda ry'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mutwumviriza iminsi yose ku bisaha imwe n'igice y'igitondo mu burundi no mu rwanda muri kumwe na rufunsi ndayikengurukiye ntabwo twumva impamvu natwe ntabwo twiyumva mu by'ukuri kubera yuko urukiko ntirwashoboraga kwirengagiza yuko avoka aba afite n'izindi manza aba afite n'abandi muntu yunganira kandi ayifitanye amasezerano nabo uyu ni buhuru piyeri celestin iyo nkuru n'izindi twabateguriye ni mu kanya reka duhere ibiganiro byacu ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ayo nayo muyashikirizwa na thomas kamirindi mwaramutse neza thomas
alphonse waramutse neza namwe abateze amatwi ndabashuhuje cyane mwaramutse umuryango w'abibumbye urarega sudani y'epfo urugomo rw'agahomamunwa ku bana nk'uko unicef ibitangaza abana ijana na makumyabiri n'icyenda biciwe mu gitero cy'ingabo z'igihugu ku nyeshyamba mu kwezi gushize umuyobozi wa unicef anthony lake ati abarokotse babara inkuru zirenze ukwemera abana b'abahungu barashahuwe ari bazima barabareka baravirirana kugera bashizemo umwuka utwana tw'udukobwa tutagejeje no ku myaka umunani twafashwe ku ngufu n'abasirikare benshi icyarimwe mbere yo kwicwa abandi bana bajugunywe ari bazima mu nkongi z'umuriro mu mazu yari yatwitswe anthony lake aratakamba ati mu izina rya kamere muntu ubu bwicanyi bw'inzirakarengane bugomba guhagarara uretse ibyo unicef ivuga ko abana bagera ku bihumbi cumi na bitatu bahatirwa kurwana mu ntambara yo muri sudani y'epfo hagati y'ingabo z'igihugu n'inyeshyamba za riek machar muri niger boko haram yaraye iteye imidugudu ibiri yica abantu mirongo itatu n'umunani hafi n'umupaka wa nigeria niger nayo iri mu bihugu bifatanya kurwanya boko haram hamwe na nigeria chad na cameroon mu cyumweru gishize chad yavuze ko ari boko haram yaturikije ibisasu byahitanye abantu mirongo itatu na batatu bikomeretsa n'abandi ijana mu murwa mukuru njamena ejo kuwa kane indege z'intambara za chad nazo zagabye ibitero byo kubiryoza boko haram mu bigo byayo bitandatu muri nigeria batangaza yuko zangije bikomeye ibyo bigo kandi zica n'abarwanyi benshi ba boko haramu hano muri leta zunze ubumwe za amerika dilan rof yaraye atawe muri yombi nyuma y'ijoro n'umunsi ashakishwa cyane uyu musore w'umuzungu w'imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko aregwa ko ari we wishe abantu icyenda abarashe mu rusengero rw'abirabura mu ijoro ryo kuwa gatatu mu mujyi wa charleston muri leta ya carolina y'epfo mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika yakomerekeje abandi bantu batatu abagenzacyaha barimo bariga neza niba ari ubwicanyi bushingiye ku bwoko perezida barack obama yaraye agaragaje akababaro kenshi cyane imbere y'abanyamakuru mbese yananiwe kwihangana yaravuze ati nta kindi gihugu mu byateye imbere habamo kenshi bene ubu bwicanyi perezida yavuze ko ubwe yari aziranye n'umwe mu bishwe mu rusengero pasiteri warwo clementa pinkne yibukije nk'uko ahora abivuga ko kubona imbunda ku buryo bworoheje hano muri leta zunze ubumwe za amerika ari ikibazo gikomeye gikwiye kwitabwaho rwose jeb bush watangaje ko azapiganirwa amatora y'umukuru w'igihugu mu ishyaka ry'abarepubulika yasubitse kujya kwiyamamaza mu mujyi wa charleston ejo nk'uko yari yabiteganije umuvugizi we yatangaje ko bush yifatanije mu masengesho n'abiciwe naho Hillary Clinton nawe watangaje ko azapiganirwa amatora y'umukuru w'igihugu ariko mu ishyaka ry'abademokarate yatangaje ko ubwicanyi bw'i Charleston bwerekana ko igihugu gikwiye kwemera ukuri uko kwaba gukarishye kose mu rwego rw'amoko ubwicanyi n'amacakubiri muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika papa francisco yaraye atangaje ibaruwa bita encyclique ndende cyane igenewe abayoboke ba kiliziya gatolika y'isi yose ku kibazo cy'imihindukire y'ibihe ashyigikiye imyanzuro abahanga bagezeho yemeza ko ubushyuhe bw'isi bugenda burushaho kwiyongera kubera abatuye isi ba nyir'ubwite nyine aragira ati bishobora guhanagura ibidukikije burundu papa francisco arasaba impinduramatwara itarabaho kugeza ubu mu rwego rwa politiki n'ubukungu no guhagarika bidatinze gukoresha ibintu byanduza ikirere umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ban kimuna yashimiye cyane papa francisco cyane rwose bimuvuye ku mutima nk'uko yabivuze ati ijwi rye ririyongera ku y'abayobozi bandi madini n'izindi nzego ban kimun yaboneyeho nawe kongera gusaba leta z'isi yose gushyira inyungu za rubanda rwose ruyituye hejuru y'inyungu bwite za buri gihugu perezida barack obama yakiriye neza nawe urwandiko rw'umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose ashima ubutwari yagize bwo kwamagana ikibazo uko cyakabaye mu magambo aremereye ariko asobanutse neza naho jeb bush we yateye utwatsi iyo baruwa ati ntabwo mpabwa amabwiriza n'abepisikopi banjye karidinari wanjye cyangwa papa ndabashimiye cyane rero turongera mu nshamake mu kanya
urakoze tomasi kuri ayo makuru udushikirije reka noneho tugaruke ku makuru yo mu karere
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shoti wayizi ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kirohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kirohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kirohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tuyahere mu burundi aho ejo igipolisi ciriwe mu gikorwa cyo gusaka ibigwanisho mu kirundo umuntu umwe yafatanywe gerenade arapfunzwe urongeye igipolisi mu kirundo avuga ko byakozwe mu ntumbero yo gukora ibigwanisho mu banyagihugu imbere y'amatora nk'uko byasabwe mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere reka dukurikire umenyesha amakuru wacu mu kirundo jean bosco ndarurinze gerenade imwe imyambaro ibiri y'ibirato vya gisirikare nivyo vyafashwe n'igipolisi inyuma y'igikorwa co gusaka ibigwanisho catanguye kuva mu gitondo c'uwa kane gushika ku muhingamo ivyo bikoresho igipolisi cabitoye muri komine ntega amakomine atandatu ku makomine indwi agize intara ya kirundo niyo yasatswe komiseri nijimbere jack arongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko iryo sakwa ryabaye mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyasabwe n'abakuru b'ibihugu bo muri kano karere bijanye n'uko amatora yoba abanyagihugu batunze ibigwanisho batabifitiye uruhusha bavyatswe yongera akavuga ko ico gikorwa kizobandanya uwo murongozi mu gipolisi arabeshuza amakenga Muganga yagiye arashikirizwa na bamwe mu basatswe avuga ko hagiye harasakwa abari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi abo mu makomine ya Bugabira na Busoni bobo bakadudurira ko bavuga ko isakwa ryatumbereye ahanini imihana y'abatutsi komiseri Nijimbere Jack avuga ko bakoreye ahanini aho bari basanzwe bafise amakuru igikorwa bakaba bagikoranye n'umushikirizamanza wa parike ya Kirundo kuri abo bavuga uko komiseri arongoye igipo polisi mu ntara ya kirundo abasaba ko nabo nyene mu gihe hoba hari aho bikeka ibigwanisho ko bawutanga inkuru naho nyene bakahakorera arongera akemerera abazoshaka gusubiza ibigwanisho batunze ku bushake ko batazokurikiranwa n'ubutungane mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco reka tugume aho nyene mu kirundo aho ni mu buraruko bw'uburundi aho jean bosco atumenyesha ko impunzi z'abarundi zibandanya zihungira mu gihugu cy'u rwanda kuva kuri wa gatatu hongeye kuboneka abantu bahunga mu makomine amwe amwe yo mu ntara ya kirundo komine bugabira imwe mu makomine amaze kubonekamwo abahunga bajabuka i rwanda bitoroshe kubera amato yose yakuwe mu kiyaga cohoha ubu musore ni umubanyi w'abahunze kuri ubu wa gatatu ku mutumba kigoma ego abantu barabandanya guhunga ikimenyamenye nk'abantu batunze ibitungwa benshi baguma babigurisha ku bwinshi kandi nta yindi migambi bashaka kubikoza no kugurisha gusa kubera bafite ubwoba nyine rwava ku ki Ja, batinya amatora ngo amatora aheze benshi bazoca bagaruka niko bavuga rero amatora yajyanye reka amatora yari twimirije ejo bundi nyine venefu amatora ya- y'abashingamateka nabo n'abahanuzwa jambo w'imikomine ko bivugwa ko ivyambu vyugaye mu guhunga abacara benshi twumva yuko baca kuri duwane niko tuvyumva weho none ko utaragenda ufise inguvu zi reka nta na zimwe twese twese tuzogenda tegekanya kugenda ryari ntabuze umunsi n'isaha iyo badafashe iyo nzira baca mu mazi ya cohoha mu ijoro bagerageza guca mu ryahumye abacunga ikiyaga bakiyunguruza ku buryo busa n'ukwiyahura uwo mukenyezi abivuga asanzwe aba ku nkengera z'ikiyaga cohoha ku metero nk'amajana atatu z'icambu ca ntunga kuhaca nyine ntibishoboka kuhaca nk'iyo umuntu ashatse guhunga akabona atabona ahanyura agira gute biba nko kwiyahura kuko ubiroye harimo abafata ibidasari by'imitumba bakabihambiranya babihambiranya ukabona bakamenengana nko mu ijoro bakambuka ibidasari n'ibiki ibidasari biva ku mi- ku mitumbatumba y'isina ibitoke eh, ku bitoki urumva rero barabihambira bafite uburyo babikora ku buryo ukicara ko wafata nk'igiti ukagenda ugisoza kikaba cyakujabukana kikakugeza hakurya ntabwo bagira bwo kugwa mu mazi ubwoba nyine barabugira urumva kwiyahura ku kidasari ni nko kuvuga ati mba n'ubundi buzima nabuhebye ndapfa kugenda ninkira ndakira n'impfa ni- n'impfa nabwo ndagenda abasigaye ku mitumba barindiranye igishika amatora basigarana amakenga ko bashobora kuzoyazira amatora tuyi- tuya- tuyarindiranye igishika cyinshi kuko twebwe turarindiriye ijya tariki yuko dutegereza kugenda tugatora mugabo turafize ubwoba ko bazohava baza kudutsinda kwayo matora bande abo bantu bazaba ba- ba- ba- bava i rwanda bagenda bagaruka bagenda bagaruka yego jewe nsaba ko baza twongerereza abajejwe umutekano bakababesha baza kuturindira umutekano ngaha a, ku biro vy'amatora tugatora neza abajejwe intwaro baremesha abanyagihugu ko umutekano azoba ari wose ku munsi w'amatora yimirije kuwa mirongo ibiri n'icenda ruheshi jean paul hakizimana ni umuhanuzi wa musitanteri muri komine bugabira icyo mbona ni uko umutekano gushika ubu muri komine ya bugabira ari wose hanyuma nibaza ko amatora amatora ni ay'abarundi ari abarundi bose hariho abajejwe umutekano hari igisirikare hari igipolisi hakongera hakaba n'abanyagihugu kuko bateza gufashanya twibaze rero yuko uwo muntu azoba yumvira yuko aje guhungabanya umutekano mu matora eh, abajejwe umutekano bariho bazoza bafashanya n'abanyagihugu bose kugira ngo bamubuze icyo gikorwa kibi turamenyeshe ko kuva imyiyerekano ibaye i bujumbura impinduka zagiye ziraba muri politike y'u burundi zagiye zituma haca haboneka abantu bahunga abanyakirundo canke abahaca bavuye mu zindi ntara mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tugarutse i bujumbura ejo hararengutse imbere y'umushingikirizamanza mukuru wa meri ya bujumbura umunyeshuri azwi ku izina rya niyongabo jean pierre uwo nawe yari apfungiwe mu rwego rw'iperereza yagirizwa guhanahana ubutumwa ku rubuga rwa facebook no guhirika ubutegetsi uwo munyeshuri yafatiwe ku kigo c'indege ca bujumbura avuye mu gihugu c'ubuhindi kw'ishure ni nk'uyu atabita mukamusoni niyo ngabo jean pierre yagirizwa kuba ari mu buhindi yari asanzwe ari umunyeshuri mu buhindi ngo yagirizwa kuba yarateguye imyiyerekano mu buhindi kandi ngo kuba yaratorokanije amafaranga yo kugira ngo bashobore gushikana ico gikorwa yongera yangirizwa kandi yuko ngo yoba agomba guhirika ngo ubutegetsi bw'iki gihe uwo ni metre tony jean claude tunezerwe umushingwamanza wa niyongabo jean pierre imbere yo kurenguka imbere y'umushikirizamanza mukuru muri parike ikukira mbere ya bujumbura niyongabo jean pierre yabanje gucanwa mu gasho abanyororo barindiriramwo aho twayaga yatumenyesheje ko amaze indwi zibiri zirenga afungiwe mu rwego rw'iperereza ngo amaze kubonana na opeje gatatu mu vyo yagirizwa harimwo kukwiragiza ubuhinga bwa vpn globus bukoreshwa kugira abantu bashobore gukoresha ubuhinga ngurukanabumenyi mu gutumatumanako amakuru ku mbuga nka facebook whatsapp viber n'ibindi ngo igihe leta y'u burundi yari yahagaritse ubwo buhinga bwatangwa n'imihora ya leo econet smart na onamobe abarundi bari basanzwe bakoresha ngo niyo ngabo jean pierre we yaciye gucyaha abarundi bose ku gutumatumana kw'amakuru hakoresheje ubwo buryo ico naco n'uyu munsi bakimwagirije nk'uko umushingamanza wiwe abitumenyesha oya ako nivyo karimwo mu bihe vyagirizi mugabo yasanze yasi- yisiguye neza aravuga yuko nk'uko mwese yagiye kuri facebook abona amapublikasiyo y'abandi arabona yuko vpn yaraciyeho nayandi ibi- n'ibindi vyose bigenda biracaho mugabo ntiyigeze ashobora kuyipartaja n'abandi yarayisomye nico yemeye gusa kandi urupapuro bari bafise rwerekana ko umenga iyo yaragize yavuze yuko atari urupapuro rwiwe kuko Rwerekana ko yagize iki?
Ah, rwerekana ko ico ko iyo VPN yoba yarayi- yarayi- yarayiparitaje n'abandi muga aravuga ati urupapuro jewe naho kugura amashini yanjye mushaka kubisangayo na twebwe no mu gusoza nico twavuze yuko izo mpapuro zi- zitari authentique zi umuntu yozigira ko amakenga kuko no- na nyene nkeneye kuzagirizwa ataca atahazizi umuburanira avuga kandi ko uwaburanira ibyaha yagirizwa bidafashe ahubwo ngo n'akadenderezo kuko ngo n'iyo myerekano yagirizwa mu gihugu yari arimo c'ubuhindi nta myerekano y'abarundi yigeze iberayo mu buhindi by'ukuri iyo myerekano yarayikoresheje oya nico cadutangaje na twebwe ko mu buhinde nta ki nta myerekano yigeze iba kandi ntayigeze itegurwa gushika uno munsi kandi ah, uwo mfasha ntiyigeze igi- igi- igisagara yari arimwo nta yari wenyine yari umurundi wenyine ku buryo atashoboye kuja hamwe n'abandi barundi kugira ngo bategure ico gikorwa umunyeshuri niyongabo jean pierre aho yashika ku kibuga c'indege ca bujumbura hari itariki zitanu z'ukwa gatandatu aca arafatwa ngo yarasatswe arakwa imashini nyabwonko yiwe telefone ngendanwa n'ibindi bintu byose yari afise aho hose igipolisi ngo carondera aho ahuriye n'imigwi igira imyerekano mu iperereza ngo bahavuye binjira ku rubuga rwa facebook yiwe bakoresheje ubuhinga bwabo ariko ngo nta kintu cotuma yagirizwa ivyo yagirizwa ubu carimwo umupeji wo mu iperereza ngo yamwagirije ko yamenyekanishije ivyo uwitwa jeremi minani avugira umugwi wa arusha w'abanyepolitike bishinze kurwanya ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza yerekana ku rubuga rwiwe rwa facebook mu gihe ivyo vyose atana kimwe ngo cerekane icaha niyongabo jean pierre afise tony jean claude amuburanira avuga ko batangaye babonye umushikiriza amanza amurungitse mw'ibohero kandi bari biteze ko aca amurekura twe twavuye tugwa mu gahundwe kuko twari twiteze yuko tumaze gushikiriza ko ata byemezo bihari bigaragara kuko mu byaha nk'ibi ifo- bi- hakenewe ko haba hari ikintu cy'icemezo ata cemezo kihari icaha ntigishobora kwitwa icaha Mm.
rero ah, twaguye mu gahundwe twumvise yuko abahagaritswe abandanya azoburanwa afu- azobandanya yitaba afunzwe natwe twasabye yuko yobandanya yitaba mugabo ya- yidegembya ubu rero umushikiriza amanza yafashe ingingo yo kumu- yo kuba aramu- arafunzwe ubu yakaba yamaze gushika mu mpimba rero turindiriye ko bazomutuma ko mu minsi iza kugira ngo dushobore kubandanya eh, ico bita procedure niyongabo jean pierre yaramaze imyaka itatu yiga mu buhindi aho yafatwa yari atahutse aje gukora mu gihugu ciwe c'amavuko aho yari ahejeje kuronka akazi mu ishirahamwe jubire i bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika
mu gihugu cy'u rwanda urukiko rwa gisirikare ejo bundi kuwa gatatu rwarahanishije abavoka batatu bunganira general frank rusagara colonel tom byabagamba na sergent kabayiza gutanga ihadabu ry'amafaranga ibihumbi amajana atatu rusobanura ko basuzuguye urukiko mugenzi wacu etienne karekezi yaganiriye na bwana buhuru pierre celestin yunganira general frank rusagara avoka buhuru atangura asubiza uko bakiriye ibihano by'urukiko
twatakiriye nabi cyane ntabwo twishimye eh, kubera yuko dusanga n'igihano duhawe kidakwiye kubera yuko impamvu bashingiyeho baduca eh, biriya bihano bidahuye n'ukuri kandi uko kuri twari twakubwiye eh, urukiko impamvu tutazaboneka kuri ya tariki eh, bavugaga ko urubanza ruzakomerezaho twari twasobanuye yaba njyewe nari navuze yuko kuri uriya iriya tariki ntazaboneka kubera ko njyewe namaze kujurira n'umukiriya wanjye icyemezo ari we ritayade brigade ya general frank rusagara bityo rero nkaba narindindiriye ko urukiko rw'ikirenga rwazafata icyemezo kuri ubwo bujurire bwacu none tukabona tukamenya aho niba tuzagaruka hariya nyawo cyangwa se niba tuzajya ahandi kuri bagenzi banjye metere Valerie Gakunzi yari yavuze yuko afite urundi rubanza mu rundi rukiko kandi iriya tariki yari yarayisiniye mbere yuko batugira iriya tariki ya nyuma ni nako byagenze kuri metere nkuba Milton eh, uburanira kabayisi twari twabisobanuye uwo musuzumye iki cyemezo cy'urukiko kijyana n'icyo gihano cyariye amafaranga musanga impamvu urukiko abacamanza batashyize mu gaciro ibyifuzo mwabahaye ari iyihe ntabwo twumva impamvu natwe ntabwo twiyumva mu by'ukuri kubera yuko urukiko ntirwashoboraga kwirengagiza yuko avoka aba afite n'izindi manza aba afite n'abandi buntu yunganira kandi ayifitanye amasezerano nabo ni ukuvuga rero ngo ntabwo urukiko rwashoboraga kwirengagiza yuko avoka nk'uko ndetse n'itegeko ribiteganya avoka yitaba urubanza ku itariki yumvikanyeho itariki yasinyiyeho mu rukiko mu mategeko se hari urundi rwego mwakwitabaza kugira ngo muregere mujuririre ariya mafaranga mwaciwe urumva bwana karekezi mu mategeko y'u rwanda ibintu byose birateganijwe mu by'ukuri cyane cyane nk'icyemezo bafashe bakagifatira umuntu adahari mu mategeko yacu icyemezo cyose cyagufatiwe udahari ushobora kugisubirishamo cyane cyane yuko ni icyemezo kiremereye dufatiwe n'abacamanza kandi mu by'ukuri niba abacamanza bari bari kuburanisha abo twunganira tudahari ntabwo bagombaga gusimbuka ngo bajye ku badahari kereka iyo babafatira ibihano bo ubwabo ariko sinzi impamvu baretse kubica ahubwo abo abo twunganira bakajya kubica twebwe tudahari ingingo rero y'amategeko yo gusubirishamo urubanza baguciriye cyangwa icyemezo wafatiwe udahari zirahari kandi nanone no mu rwego rw'amategeko na kiriya cyemezo cyakurenganyije ushobora nanone no kukijuririra izo nzira zombi zirateganyijwe mu mategeko zirateganijwe musubije amaso inyuma metere buhuru Pierre celestin uru rubanza rusa nk'urumaze igihe rukururana gato inzitizi kuri mwe mwunganira abantu mu nkiko inzitizi mwahuye nazo zatumye urubanza rugenda buhoro cyane ni izihe muri make mwatubwira ubundi urubanza rwatinze cyane rumaze gushyikirizwa urukiko nibwo rwatinzwe guhabwa itariki twebwe aho turufatiye ntabwo ari za nzitizi twagiye tuzana mu rukiko arizo zatumye urubanza rutinda ibyo twebwe tubona ari ibyitwazo by'urukiko tutemeranya nabyo ndetse n'umwe mu bo twunganira ari we koroneri mu byabagamba wunganirwa na valeri yari yabivuze mu iburanisha ryo ku itariki cumi n'esheshatu avuga ati iyi dosiye yageze mu rukiko imara amezi arenga atatu yose kugira ngo bayihe itariki aho twebwe dutangiye kuburanira rero turaburana ntabwo byahagaze ntabwo byari byahagarara amezi atatu murabona mutakwihanganira abatwunganira kugira ngo bazaboneke mushake muri ajenda y'urukiko itariki ibabereye ariko bakazaba bahari ibyo yarabyivugiye ati urukiko ntirwakwihanganiye amezi arenga atatu rukimara kwakira dosiye ivuye mu bushinjacyaha none ntabwo rwakwihanganira wenda igihe kigufi kugira ngo amavoka bacu bazabe bahari ibyo yarabivuze ntabwo rero impamvu zaturutse kuri twebwe n'inzitizi turiho twebwe ni amategeko bwana karekezi niba twarakoresheje ingingo z'amategeko ziteganywa n'amategeko yacu y'u rwanda tukabigiraho dibeti cyangwa se impaka ntabwo ibyo byafatwa yuko twebwe ngo dutinza urubanza ngo kubera inzitizi tuzanye
ubu naho ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu bihugu bitari bike byo muri afurika biragaragara ko abanyagihugu batitura ubutungane bitewe n'uko amasentare ari make abashingwamanza ni bake abanyagihugu bagira ingendo ndende kugira bashikire izo sentare kutamenya amategeko tutibagiye no kurya ibiturire by'imonogoje nk'akarorero mu gihugu cya mari gifise abashingwamanza bashika amajana atatu ku miliyoni cumi na zitanu z'abanyagihugu benshi muri abanyagihugu baba mu gisagara ca bamako ahari abashingwamanza baburanira ku buntu mu gihugu hagati naho haba abantu bakenye bafise amahirwe make yo gutsinda imanza ni nacyo gituma leta zunze ubumwe za amerika kiriko kirafasha amasentare yo muri afurika leta ya amerika ishikiriza ko abantu bose ku isi bafise uburenganzira bumwe bwo gutunganirizwa n'ubutungane akarorero gasanzwe ni ako mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho umupfakazi w'abana b'abakobwa batatu inyuma y'urupfu rw'umutambukanyi wiwe sebukwe na inabukwe we n'abana biwe baciye birukanwa mu nzu uwo mukenyezi yaciye yitura abamufasha mu bijyanye n'ubutungane acabona gusubizwa mutwiwe tom marinowski icegera ca sekreteri wa departema ya leta ajejwe ibya demokarasi agateka kazi na muntu n'abakozi avuga ko kwitura ubutungane bidasigura gusa gushika mu masentare ngo icankenerwa ni no kuronka amakuru kugira inzego za leta zibatunganiriza leta zitaho abanyagihugu usanga arizo abo banyagihugu baba baritoreye leta zunze ubumwe za amerika zifuza ko intwaro zitaho abanyagihugu bose hatibagiwe n'ababa mu gihugu hagati aheraheza avuga ko iki ari ikintu cyiza gikwiye gukorwa mu gihe abategetsi baba bifuza ko ibihugu byabo barongoye bitungana bitera imbere ndetse bikabamwo n'ubutungane
iryo rero ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika ubu nawe reka twumvirize incamake y'amakuru nk'uko tuyashikirizwa na thomas kamirindi
alphonse ndagushimiye umuryango w'abibumbye urarega sudani y'epfo urugomo rw'agahomamunwa ku bana nk'uko unicef ibitangaza abana ijana na makumyabiri n'icyenda biciwe mu gitero cy'ingabo z'igihugu ku nyeshyamba mu kwezi gushize umuyobozi wa unicef anthony lake ati abarokotse babara inkuru zirenze ukwemera abana b'abahungu bashahuwe ari bazima barabareka baravirirana kugera bashizemo umwuka utwana tw'udukobwa tutagejeje no ku myaka umunani twafashwe ku ngufu n'abasirikare benshi icyarimwe mbere yo kwicwa abandi bana bajugunywe ari bazima mu nkongi z'umuriro mu mazu yari yatwitse yari yatwitswe anthony lake aratakamba ati mu izina rya kamere muntu ubu bwicanyi bw'inzirakarengane bugomba guhagarara uretse ibyo kandi unicef ivuga ko abana barenga ibihumbi cumi na bitatu bahatirwa kurwana mu ntambara y'ingabo z'igihugu muri sudani y'epfo n'inyeshyamba za riek machar muri niger boko haramu yarayiteye imidugudu ibiri yica abantu mirongo itatu n'umunani hafi y'umupaka na nigeria niger nayo iri mu bihugu bifatanya kurwanya boko haramu hamwe na nigeria chad na cameroon naho chad yatangaje ko indege zayo z'intambara zagabye ibitero ku bigo bitandatu bya boko haramu muri, Nigeri, muri nigeria ejo zirabyangiza bikomeye zica n'abarwanyi benshi ba boko haramu Chad ivuga ko yari igiye kuryoza Boko Haram ibitero byahitanye abantu mirongo itatu na batatu bikomeretsa n'abandi ijana mu murwa mukuru Njamena hano muri leta zunze ubumwe za amerika Dylan Roof yaraye atawe muri yombi nyuma y'ijoro n'umunsi yarashakishwaga cyane uyu musore w'umuzungu w'imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko aregwa ko ari we wishe abantu icyenda abarashe mu rusengero rw'abirabura mu ijoro ryo kuwa gatatu mu mujyi wa Charleston muri leta ya Carolina y'epfo mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika abandi bantu batatu barakomeretse ndabashimiye turongera mu kanya saa moya
inshuti namwe bagenzi aha niho dusozera ibiganiro byo muri aka gatondo ariko reka tubanze dushimire mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira dushimire kandi enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma umupfasoni fatu karara yegeranije ibi biganiro hamwe na bagenzi bacu bakorakoranije aya makuru turabashimiye rero tubatumira kubandanya mu kwikira iradiyo yanyu ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.